Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa Sagalee Abdii Afaan Oromootiin kan isiniif dabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota Sagalee Abdii nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Mallattoo barichaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu akkam jirtu jaallatamoo hordoftoota keenyaa walitti fufinsaan mata duree qajeelfama jireenyaa jedhu jalatti mata dureewwan garaa garaatti kan qoqqoodaman mata duree kudhan walitti fufinsaan isiniif qabannee dhiyaachaa turuun keenya yeroo dhiyoo asitti ni yaadatama. Mata dureewwan kurnan sana keessaa har'a kutaasa sadaffaa maqaa waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin kan jedhu mata duree xiqqaa goonee isiniif qabanneen dhiyaadhee jira. Mata duree kana isiniif qooduutti tuun galeen waaqayyo hafuura isaatiin ergaa kan akka nuuf ibsuuf. Akka nuuf gabbisuuf walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a. Waaqa jaalalaa gaarummaan kee fi amanamummaan kee kan nuuf baay'ate bakka jiraannu hundumaatti gargaarsi kee kan nu wajjiniin ta'e yeroo garaa garaatti guyyaa hundumaattis gargaarsa nuuf gochuudhaan sagalee kee wajjin kan wal nu barsiiftu dubbii keetiin kan nu soortu maqaa gooftaa yesuusiin galata siif ta'a galata bara bara argatu kunoo amma immoo egaa. Sagalee kee keessaa qajeelfamoota jireenyaa yeroo qorannu kutaa sadaffaa qorannoo keenyaa kana irratti akka maqaa kee dogongoraan hin waamne sobaan hin xureessineef yeroo ergaa dubbii kee keessaa dhageenyu hafuurri kee nu haa barsiisu nu haa qajeelchu nu haa eebbisu nutti fayyadame maqaa gooftaa yesuusiin si kadhanna ameen. Eeyyee akkuma jalqaba caqasuuf yaale. qorannoon keenya kutaa sadaffaan kun maqaa waaqayyoo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin kan jedhudha kun kan nuti keessaa walii wajjiniin ilaalaa jirru seera bo'oo boqonnaa 20 keessa yommuu ta'u har'a immoo kutaan kun kan inni irraa jalqabu seera bo'oo boqonnaa 20 lakkoofsa torbarraa kaaseetu seera bo'oo boqonnaa 20 walii wajjiniin dubbifnee eegalla lakkoofsa torbarraa kaafne lakkoofsa torbarraa kaasee akkas jedha. Ani waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuu na dabin waan hin dhiifneef ati maqaa koo maqaa waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayin jedha irra deebi'een dubbisa. Ani waaqayyo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuu na dabin waan hin dhiifneef ati maqaa koo maqaa waaqayyo gooftaa keetii akkasumaan hin dhayinii jedhan. Waaqayyo waaqa maqaasaaf of eeggatu. Biyya lafaa kanarratti namni hundumtuu maqaa isaatiif of eeggata. Namni maqaa isaaf of hin eegganne hin jiru. Addumatti immoo maqaan waaqayyoo maqaa kabajaati. Maqaa ulfinaati. Maqaa isaa bakkuma fedhetti akkuma fedhetti waamuun akka nurra hin jirre waaqayyoo kabaja isaaf qabnu qixatti gitatti akka eeggannuuf of eeggannoo nuuf kenna. Sanarra darbee immoo namoonni maqaa waaqayyootiin daldalan namoonni maqaa waaqayyootiin soban. Namoonni maqaa waaqayyootiin kakatan waan jiraniif namni maqaa waaqayyootiin akka hin gowwoomfamneef namni maqaa waaqayyootiinis akka nama hin gowwoomsineef gooftaan kabaja maqaa isaatiif qabu nutti himuudhaan eegala. Waaqayyo nama maqaa isaa akkasumaan dha'u utuu hin jiilchin hin dhiisu jedhe ba'uun boqonnaan digdamni lakkoofsa torba. Ina dabsiisaa jechuudhaan maqaa waaqayyoo akkasumaan dha'uun. Gaaffinas keessatti ka'uu qabu maaliif waaqayyo akka namoonni maqaa isaatiin hin sobne dhorkee ka jedhudha. Nama ta'ee namni maqaa isaaf of hin eegganne hin jiru. Waan waaqayyo hin beekne maqaa isaatiin hojjechuun sirriidhaa hidhee namni amanus jira hidhee yaadu. Isin akka namoonni maqaa keessaniin waan isin hin beekne daldalan waan isin hin beekne godhan hin eeyyamtu hidhee amanu. Waaqayyo immoo kana caalaa of eeggataadha. Namni tokko. mana keessan naqee abalitu kana fidi jedhee kanammoo abbaa warraa kanaatu keessa beekaa jedhee maatii keessanitu gowwoomse bakka biraa utuu sin jirtanii maqaa keessaniin gara mana keessanii dhaqee gara nama keessanii dhaqee abbaan keessan qabeenya mana sana jiru hunda itti ergii jedheera waan ta'eef waan mana jiru meeshaa gati qabeessatti kenni jedhee yoo jedhe eenyutu utuu mirkaneeffatin fuudhee namatti kenna. Namni tokko maqaa maatii keessaniitiin dhufee kakatee waan maatiin keessan keessaa hin qabne hubannoo isaa hin qabne yoo isin irratti kuffise eenyuuf fudhata. Waaqayyo kanaaf maqaa isaatiif of eeggachuudhaaf namoonni itti gaafatamummaa ba'achuu akka qaban maqaa isaafis immoo eeggannaa gochuu akka qabu nutti hime. Namni hundumtuu maqaa isaaf of eeggata. Mammaaksa tokko jira waraabessatu. kan garaa malee kan maqaa yoomna dhibe jedhee jedhama kuni seera afaanii keessatti nameessa jedhama yaada namoota keessa jiru kwaalitii qaama biraatiin ibsuuf yaaluudha wanta waraabessin jedhin amala namoomaa waraabessatti uffisaniitu maqaa sanaan ibsan malee yaadi kun yaada namoonni kalaqanii waraabessi yeroo baay'ee nyaachuu waan barbaaduu fi waama nyaachuu waama amma barbaadu argachuu malee ani waa'ee maqaa kootii dhimma hin qabu. jedhe waraabessi jedhaniitu nameessa namummaa itti uffisanii waan namni haasa'u waraabessaaf kennanii bakka buusanii haasa'u. Kun egaa sadarkaa namummaa keessaa bahu ibsa jechuudha. Xiqqaachuu ibsa jechuudha. Of gatuu ibsa jechuudha. Maqaa ofiif eeggachuu dhiisuu ibsa jechuudha. Waaqayyo waaqa guddaadha. Waaqa waaqaaf lafa uumedha. Waaqa maqaa isaatiin. waan hundumtuu uumamedha waaqa sagalee isaatiin wanti mul'atuuf hin mul'anne hunduu gara jireenyaatti dhufedha waaqi akkasii kun maqaa isaaf baay'ee of eeggata fakkeessitoonni gowwoomsitoonni wallaalchiftoonni biyya lafaa irratti maqaa isaatiin akka dhufne hin fedhu kanaaf gooftaan yesus yeroo gara biyya lafaa dhufeeyyuu hubadhaa jedhe maatiyoos boqonnaa 24 keessatti. namoonni baay'inaan masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu isin garuu akka wallaalchifamnetti of eeggadhaa jedheen. Maatiyoos boqonnaa 24 keessatti waa'ee raajota sobduu, waa'ee barsiisota sobduu, waa'ee namoota maqaa waaqayyootiin sobanii kakatanii maqaa waaqayyootiin hojjechuuf yaalanii gooftaan yesuusis irra deebi'ee maqaa isaa ittise, maqaa isaa golge. Namoonni baay'inaan masiidha jechaa maqaa kootiin hin dhufu. isin garuu akka wallaalchifamnetti of eeggadhaa jedheen garuu kuni dhuma barootaa irratti waan ta'uun irra jiruudha namoonni baay'een maqaa waaqayyootiin waan dogongoraa hojjechaa jiru waaqayyo garuu maqaa isaa kanaaf ijaa baafachuuf jira maqaa isaatiin namoonni bara baraan hojii xuraa akka hojjetan hin barbaadu akkas jedha maatiyoos nan dubbisa egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xureessu sun. inni daani'el raajichi waa'ee isaa dubbate iddoo qulqullaa'aa dhaabatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu yommus warri yihudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan namni bantii mana isaarra jirus waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gad hin bu'in lafa qotiisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisaniif guyyoonni sun attam sodaachisoodha. baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiin guyyaa sanbataatti akka hin taanetti kadhadhaa yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaatii jalqabee hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u guyyoonni sun utuu gabaabbachuudhaa baatanii namni tokkoyyuu hin fayyu ture amma garuu warra fo'amaniif jedheenii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru egaa yeroo sanatti. namni ilaa masiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa masiihonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'aman iyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ees akka agarsiisan kunoo ani duraan dursee isinitti himeera kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira yoo isiniin jedhan gad hin bayinaa kunoo mana keessa jira yoo isiniin jedhanis. hin amaninaa akka bakakkaan ba'a biiftuutii ba'utti hamma lixa biiftuutti ibsu dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a raqni iddoo jirutti gogocorroonni hin baay'atu jedheen. gooftaan yesus namoota fakkeessaadhaan dhufanii ba'an maqaa isaatiin warra socho'an warra waldhaalchistoota kanarraa of eeggachiisuudhaaf gooftaan akkas jedhe ani masiidhaa jedhanii masii'oonni sobaa ka'uuf jiru maqaa masii'ichaatiin masii'ummaa uffatanii maqaa raajotaatiin raajummaa uffatanii maqaa waaqa dhugaatiin waaqummaa sobaa fudhatanii namoonni biyya lafaa irratti ka'uuf akka jiran guyyoonni dhumaa kanaan akka goolabamu fakkeessaa maqaa waaqayyootiin akkeessaa maqaa waaqayyootiin addunyaan akka walitti qabamu nutti hime gooftaa yesus seerri ba'uun boqonnaan digdamni lakkoofsi torbas kanuma nutti hima waaqayyoo nama maqaasaa akkasumaan dha'u utuu hin jeelchin hin dhiisu jedheen leewwota boqonnaa kudha sagal lakkoofsa kudha lama irratti ani waaqayyo keessanii maqaa kootiin sobaan kakachuudhaan maqaa waaqayyo keessaniin xureessinaa ani waaqayyo keessanii maqaa kootiin sobaan kakachuudhaan maqaa waaqayyo keessanii hin xureessinaa jedheen kakuun mallattoodha kakuun waaqayyoof saba isaa gidduutti waliigalteedha kakuun qajeelfama jireenyaati. Kanaaf waaqayyo kakuudhaan waan hundumaa dhaaba. Waan bara baraan jiraachuu qabu waaqayyo kakuudhaan dhaaba. Fakkeenyaaf waldaa waaqayyoo keessatti gaa'illi yommuu hundeeffamu kakuudhaan dhaabata. Namoonni lama waliigaltee hin sochoone yeroo waliigalan kakuudhaan itti fufsiisu. Irbuu qaba. Irbuun gatii nama kaffalchiisa. Irbuun bakka fedhaniif akka fedhanitti kan diiganiif kan ittiin nama gowwoomsan miti. Irbuun yoo diigame abaarsa. Irbuun yoo diigame badiisa namatti fida. Kanaaf waaqayyo maqaa isaatiin kakuu kakatame namoonni gara sobaatti akka jijjiiran hin barbaadu. Maqaa isaatiin namoonni kakatanii akka maqaa waaqayyoo akkasumatti dha'an waan sobaattis waan dhugaattis waan akkasumaatiinis maqaansaa akka xuraa'u hin barbaadu. Maqaansaa maqaa fayyinaa waan ta'eef waaqayyoo maqaa fayyinaa kana namoonni cubbamoonni. Akka barbaadaniif bakka barbaadanitti akka waaman akka ittiin nama gowwoomsaniif hin ayyamne. Hojii ergamootaa boqonnaa afur lakkoofsa kudha lama irratti waaqa kanaaf lafa kanarratti waammatanii kan ittiin fayyan maqaa yesus kristos qofaa malee maqaan kan biraan namaaf hin kennamne jedha. Maqaan sun maqaa ittiin fayyanidha. Maqaan sun maqaa jireenya ittiin argatanidha. Maqaan sun maqaa ittiin mallattaa'anidha. Maqaan sun maqaa mallattoo fayyinaa ittiin fudhatanidha. Maqaan sun maqaa du'aan ittiin jiraatudha. Maqaan sun maqaa ittiin awwaalchii sagalee ilma waaqayyoo dhagahudha. Kanaan alatti namoonni waanuma ta'uufis waanuma hin taaneefis maqaa waaqayyoo akka waaman hin barbaadu waaqayyo. Maqaa isaa kanaaf of eeggata. Maqichi maqaa fayyinaati. Maqichi maqaa jireenyaati. Mul'ata boqonnaa kudha afur irratti lakkoofsa tokko kaane yommuu laallu maqaan isaa kun maqaa warra fayyan irratti barraa'uu fi maqaa ittiin mallatteeffaman akka ta'etu nutti hima. Mee macaafa mul'ataa haa ilaalu. Mul'ata boqonnaa kudha afur lakkoofsi tokko nan dubbisa. Akkas jedha. Ergasiis ani ilaalee hoolicha tulluu xiyoon irra dhaabate nan arge. Namoonni kumaatamni dhibbii fi kumni afurtamii arfan warri maqaan isaa maqaan abbaa isaatiis adda isaaniitti caafamee ture isaa wajjin turan sagaleen akka hoorsaa bishaan baay'ees akka gungummii qaqawwees guddaas waaqa keessaa nan dhaga'e sagaleen ani dhaga'e waan akka sagalee kiraaraa guddaa warri kiraara rukutan dhageessisanii ture isaan faarfannaa haaraa fuula teessichaa fuula uumama lubbuu qaban arfanii. fuula maanguddootaa durattis hin faarfatani faarfannaa sana immoo warra kumaatama dhibbaaf kuma afurtamii arfan biyya lafaa keessaa furaman sana malee namni biraa tokkollee baruu hin danda'u jedhe. Yohaannis mul'ataan arge gaara xiyoon irratti hoolicha warra fayyanii wajjin dhaabbatu warra mallatteeffaman arge mallattoon isaan ittiin mallatteeffaman maqaa hoolichaa fi maqaa waaqayyo abbaa ture. adda isaanii irratti wanti mallattaa'ee jiru maqaa yesus kristos ture maqaa waaqayyo abbaa ture mallattoo kana argee raajeffate warra fayyan kanaaf mallattoo akkasii kennamedha maqaan waaqayyo keenyaa maqaa fayyinaati maqaa ittiin mallatteeffamnudha maqaa jireenya bara baraa ittiin argannudha maqaa waliigalteen kakuu ittiin cimuudha. Maqaa kana bakkuma feenetti waamuu hin dandeenyu. Ee fakkeenyaaf kakuu cimsuuf akka inni kenname kitaaba qulqulluu keenya keessatti waaqayyo nooyi waliin kakuutti galee ture. Uumama boqonnaa sagal lakkoofsa kudha lamaa kaafne yommuu ilaallu waaqayyo nooyiif kakuu gale. Kakuu isaa sana immoo maqaa isaatiin mallattoo maqaa isaatiin cimse. Waaqayyo kakuu ilma namaa ittiin fayyisu. Maqaa ittiin kakatu kana maqaa mallattoo waliigaltee godhee itti fayyadamu kana abbaamti fedhe bakkuma fedhetti akka waamu akka ittiin qoosu akka ittiin nama gowwoomsuuf hin hayyamne waaqayyo. Abiraamiifis uumama boqonnaa kudha shan lakkoofsaa kudha saddeetii kaane yommuu ilaallu yeroo Abiraam abdii kutate waaqayyo ani si hin dhiifne si hin ganne ammallee ilma siifan kennaa kan si booda dhufu sanyiin jilba kee keessaa ba'u si dhaala lafa si hin guuta yeroo kakateef. kakuudhaan cimse kakuun isaa sun kakuu maqaa isaatiin kakatamu kakuu raawwatudha kakuu dhaabbataadha kakuu bara baraan jiraatu kakuu hin jijjiiramne kakuu dhugoomudha kakuu dhugoomu kana maqaa isaatiin dhaabbatu namoonni immoo faallaa kanaatiin kakuu sobaa waliif kakachaa ittiin namoota gowwoomsaa oolu maqaa waaqayyoo kun maqaa gowwoomsaa akka ta'u hin barbaadu waaqayyo. kakuu sana cimsuuf waaqayyo abboommii kurnan dhagaa irratti caafee kakuu waliigaltee ilmi namaa waliigaltee jireenyaa godheetu keessa deebii boqonnaa sagal lakkoofsa kudha tokko irratti akkuma kana keessa deebii boqonnaa sagal lakkoofsa sagalee amma kudha tokko irratti kakuunsaa sun dhagaa irratti akka caafamu godhe hubadhaa qajeelfamoonni jireenyaa kun dhagaa irratti caafamani seerri nu har'a walii wajjiniin ilaallu waaqayyo. Maqaa isaatiin namoonni akka hin kakanne akkasumas maqaa isaa akka hin dhoofne kan himes seera dhagaa irratti caafame irratti. Dhagaa irratti barreessuun durebiliitii turtii yeroo dheeraa kan bara baraa dhaabbata ta'uusaa nu agarsiisa. Waaqayyo awwaara irratti hin barreessine, waraqata irratti hin barreessine, muka irratti hin barreessine, dhagaa irratti barreesse. Dhagaan kattaadha. Kattaan. Mallattoo kiristoos jabina kiristoosiin ibsudha. Kanaaf waaqayyo seera isaa seera waliigaltee kana qajeelfama jireenyaa kana maqaa ittiin fayyan kana yommuu ulfina isaa nutti hime maqaa waliigaltee kakuu jireenyaa of keessaa qabu kana dhagaa irratti barreessee kenne. Kanaaf waaqayyo kakuu dhugaa kana kan of keessaa qabu maqaa fayyinaa maqaa ulfinaa kana warra sobdootatti dabarsee kennuun barbaadu. Namoota biyya tokko bulchan chaappaa isaanii fuudhaa ilaalaa maqaa isaaniitu irra jira. Chaappaan maqaa itti gaafatamaa abbaa aangoo hin qabne fudhatama hin qabu. Waaqayyoo maqaa isaatiif of eeggata. Maqaa isaatiif baay'ee ulfina kenna. Waaqayyo waan waaqaaf lafa kanarratti uume hundumaa irratti mallattoo maqaa isaatii kaa'eera. Ashaaraa isaa irra kaa'eera. Kanaaf warri sobdoonni maqaa isaatiin akka nama ajjeesan akka nama gowwoomsan. akka haatan akka namoota wallaalchisaniif hin ayyamne. Macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 21 lakkoofsa 13 kaanee yommuu ilaallu Waaqayyoo seenaa tokko achi keessatti nu barsiise. Seenaan inni achi keessatti nu barsiise kun seenaa mootii Ahaabii fi seenaa nama Naaboot jedhamu naannoo mana mooticha Ahaabii iddoo dhaaba wayinii qabu ture. Achi keessatti mootichi Israa'el mootiin Ahaab. Iddoo wayinii sana waan barbaadeef natti kenni naaf kenni yookiin natti gurgurii yookaan jijjiirraa fudhadhu ani iddoon dhaaba wayinii keetii kun mana kootti dhiyoo waan jiruuf biqiltuu irratti kunuunfachuun barbaada gaafattiin jedhu naaboot ani dhaala abbaa kootii gurguruu waaqayyo anaa oolchu jedhee gaaffii mootii kufaa godhe yeroo sana mootichi baay'ee gaddee aaree mana isaatti galeetu sireerraa ciisee. Dal'anee yeroo isaa argite haati manaasaa Izaabel isheen waaqa tolfamaa fiddee waaqa warra siidoon mooticha akka itti sagadu goote kun mala malte. Maal taate rakkoonsi mudate maalinnaan naaboot iddoo wayinii isaatii na dhoowwateera. Kanaaf baay'ee gaddeen jira miirri koo gaarii miti gaafanne dhu kun baay'ee si dhiphisuu qabaare ati mootii taate kanaaf murtii kennuu dadhabdeetu kanatti gadditu jetteen. Kanaaf maqaa keetiin caaffata nan caafsisaa jetteetu maqaa mootichaatiin mootichutu caaffatan caafin utuu du'an faradin Naabotiin akka ajjeesaniif caaffata maqaa mootichaatiin caafsifte. Maqaa mootichaatiin mallattoo mootichaatti gootee biyya hundaatti raabsite. Warri seeraa geggeessitan, warri biyya bulchitan, warri waldaa geggeessitan guyyaa soomaa labsaa, guyyaa waaqeffannaa addaa labsaa, achitti immoo iddoo ol ka'aarra naabotiin teessisaa, ragaa sobaa immoo qopheessaa. Utuu inni mootichaaf waaqayyoon arrabsuu dhageenyeerra namoota jedhanii sobaan kakatannaaf qopheessaa. Achii booda guyyaa labsii soomaa sana irratti namoonni raga baatonni sobaa sun gaafa ka'anii kakatanii naabotitti ragaa ba'an dhagaadhaan rukutaasa ajjeessisaa. Ittee caaffata ergite. Jarreen sun tokkoffaa maqaa mootichaatiin kan caafame garuu mootichi kan hin caafinne. utuu inni hin beekin mallattoon mootichaa kan itti godhame beekees haa ta'u utuu hin beekin waan itti waliin galiin maqaa isaatiin du'a labsan isa qofaa miti jarreen sun maqaa waaqeffannaatiinitu du'a namarratti labsan guyyaa waaqeffannaatti waaqeffannaa dhugaa fakkeessanii sooma dhugaa fakkeessanii namoota walitti qabaniitu waaqeffannaa keessatti ragaa sobaa sassaabbatan inni sadaffaan immoo namoota sobduu. Waaqayyoon hin sodaanne maqaa waaqayyootiin kakachuu illee yaane kunoo waaqayyoon isatu narrabsuu mootii isatu narrabsuu dhageenyeerraa ittee nama dhugaa baatu namoota walitti hin galle namoota rakasa naabotitti ragaa baasisan achii booda ragaa sobaatiin maqaa sobaatiin chaappaa sobaatiin mallattoo sobaatiin naabot ajjeefame har'a nama meeqatu kakaa sobaatiin maqaa waaqayyootiin ajjeefamaa oola. Namoota meeqatu ragaa sobaatiin maqaa waaqaatiin warra kakatuun ajjeefamaa oola. Naabot meeqatu har'aa qabeenya isaa dhaala abbaa isaatii irraa buqqifamaa oola. Naaf waaqayyo yakki gurguddaan maqaa isaa keessatti akka dalagamu waan hin barbaanneef namoonni maqaa isaatiin yakka waan dalaganiif nama maqaa koo akkasumaan dha'utuu hin jiilchin hin dhiisu. Hidheetu seera boqonnaa 20 lakkoofsa torba irratti maqaa isaa safayyinaa kanaan duuta akka hin labsamneef. Hanni akka hin labsamneef saamichi akka hin lallabamneef gowwoomsaan akka hin babal'anneef hanni akka hin babal'anneef waaqayyo nama maqaa koo akkasumaan dha'u otoo hin jiilchin hin dhiisudha. Maatiyoos boqonnaa shan lakkoofsa soddomii sadii kaasee haga soddomii torbaa irratti gooftaan yesuusis lallaba gaara eebbaa irratti yommuu lallabe waaqaanis lafaanis hin kakatinaa eeyyeen keessan eeyyee waa'uun keessanis waa'u haa ta'u kanarraa kan hafe. Kan isa hamaati jedheen namni maqaa waaqayyootiin gowwoomsaa godhu kakatu ulfina maqaa waaqayyoo xiqqeessu hojii isa hamaa sanaa hojjeta. Kanaaf saba waaqayyoo maqaa waaqayyootiin sobaan akka hin kakanne waan sobaa akka hin goone ergaan kun of nu eeggachiisa. Ulfina maqaa waaqayyootiif eeggannaa barbaachisu akka goonu kabaja waaqayyoof malu maqaa isaatiif malu akka jiraannu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Har'aaf kan jenne asumarratti goolabneerra qorannoo keenya kutaa afuraffaa qajeelfamoota jireenyaa jedhu jalatti yeroo itti aanu isiniif qabannee dhiyaanna har'a kutaa sadaffaa asirra goolabne nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Kun karaa kootti deebi'ee abbooma beeku sagalee koolagee anwaa karraa cubbuu isaanii dandeessaa araarame biyya isaanii fayyisaa. Yoo sabni kun karaa kootti deebi'ee abbooma beeku sagalee koolagee anwaa karraa cubbuu isaanii dandeessaa. Saani fayisaa. Yoo sabni kun karaa isaa maayisee nagaa jechuun fuula isaanii. sagalee kootiif ani waaqarraa cubbuu isaanii anniisa araarame biyya isaanii fayyisaa. yoo sabni kan ofiin kan of deebise lafarratti araaraam nagaa buuse boo'ichisaaf iyyiisaan nagaama nagaa buuse anis nan araarama yoo sabni kan gara kootti deebi'e abbaa manee sagalee kooragee kan waaqarraa cubbuu isaanii anniisaa. araarame biyya isaanii fayyisa. Yoo sabni koo fuula koo barbaadate garaa guutuu deebi'ee nagaayate na argata ani sittan mul'ata araara kun biyya isaanii yaadata. Yoo sabni kun gara kootti deebi'ee abboomame sagalee booda ta'e ani waaqarraa cubbuu isaanii anniisa araarame biyya isaanii fayyisa. Kana kotta deebiyaa yaasaba koo fayyisuufi hiriiree jirargi koo guyyaan fayyoo yeroon tolaa sun amma yoo deebitan anis nan araarama. Yoo sabni koo gara kootti deebi'ee abboomame sagalee koola ta'e kan waaqarraa cubbuu isaanii anniisaa. araarame biyya isaanii fayyisa. Yoo sabni koo gara kootti deebi'ee abboomame